Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. radiyo ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'Amerika mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri. Mu ntara ya Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora. naho ku rubuga rwa interineti turi kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu turi no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu ndabaramukije mwese nshuti banywanyi ba radiyo ijwi rya amerika aho muri hose muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenie mukankusi ninjye basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba amakuru dutegura tukanayabagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona leta nshya ya burundi iyobowe na perezida evariste ndayishimiye imaze iminsi irengaho gato ijana itangiye imirimo umwe mu mpuguke zigenga zikurikiranira hafi uburundi avuga ko hari ibintu ashima iyo leta yakoze ariko ko hari ikikibura ibivugwe nivyo bikaba yuko mu gifaransa ari fondement philosophique dans gouvernement ivyo vyivugwa rero vyaragaragaye bimeze neza twe tuje turi leta nkozi leta mvyeyi kingiye bose tugiye hamwe twese hamwe turashoboye uwo ni faustin ndikumana impuguke yigenga yanonoseye ibyerekeye ubukungu urukiko rusesa imanza rw'ubufaransa ejobundi kuwa gatatu nibwo ruzatangaza niba kabuga felicien agomba kuburanishwa n'ubufaransa cyangwa se urwego rwa onu rwasigariyeho tpir urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari rwarashyiriweho u rwanda covid cumi n'icyenda imaze kwica abantu barenga miliyoni ku isi yose minisitiri w'ingabo muri repubulika ya demokarasi ya kongo ngo mukena yijeje amahoro n'umutekano abaturage bo mu karere ka minembwe muri kivu y'epfo izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibageza ku buryo burambuye mu mwanya ntimujye kure ya radiyo yanyu turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi urukiko rusesa imanza rw'ubufaransa ruzavuga kuwa gatatu niba kabuga felicien agomba kuburanishwa n'ubufaransa cyangwa urwego rwa onu rwasigariyeho tpir urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwari rwashyiriweho u rwanda thomas kamirindi abafitiye inkuru urukiko rusesa imanza rw'ubufaransa ni rwo rwego rw'ubucamanza rwo hejuru ni ukuvuga rwa nyuma kabuga yitabaje yaruregeye nyuma y'aho urukiko rw'ubujurire rw'i paris narwo rwemereje ko mu kwezi kwa gatandatu gushize agomba kujya kuburanira iyarusha muri tanzania imbere y'urwego rwasigariyeho tpir imaze gufunga imiryango kabuga yatawe muri yombi ku itariki ya cumi na gatandatu y'ukwa gatanu gushize mu nkengero z'umujyi wa paris umurwa mukuru w'ubufaransa nyuma y'imyaka irenga makumyabiri n'itanu yari amaze ashakishwa akurikiranyweho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane ariko we arabihakana kabuga felicien asaba kuburanira mu bufaransa we n'abavoka be bamwunganira bavuga ko adashobora gukora urugendo rurerure kugera arusha kubera ubusaza avuga ko afite imyaka mirongo inani n'irindwi y'amavuko n'indwara zikomeye afite gisukari umuvuduko munini w'amaraso n'indi idakira igenda imubuza kugenda no kwinyagambura kandi ituma agenda arushaho kwibagirwa ku wa gatatu urukiko rusesa imanza rw'ubufaransa narwo niruramuka rwemeje ko kabuga ajya kuburanira arusha leta y'ubufaransa izaba ifite ukwezi kumwe kugira ngo ibishyire mu bikorwa ni ukuvuga rero imwohereze arusha abantu bishwe na covid cumi n'icyenda bamaze kurenga miliyoni ku isi yose iyi nkuru nayo murayigezwaho na thomas kamirindi kuri oms ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima abantu barenga miliyoni bamaze gupfa ni ishyano mu mahano oms irateganya kandi ko uyu mubare ushobora kwikuba kabiri niba amahanga adashyize ingufu zihagije mu bikorwa byo kurwanya covid 19 leta zunze ubumwe za amerika niyo iri ku isonga n'abantu hafi ibihumbi magana abiri na bitanu bamaze kwicwa na virusi ya korona ikurikirwa na brezil imaze gupfusha abantu bagera ku bihumbi ijana na mirongo ine na bibiri naho igihugu cy'ubuhinde kiraza ku mwanya wa gatatu n'abantu hafi ibihumbi mirongo cyenda na bitandatu bamaze gupfa virusi ya korona yanduje abantu barenga miliyoni mirongo itatu n'eshatu muri aya mezi icyenda imaze iyogoza isi yose ku mugabane w'uburayi mu burasirazuba bwo hagati no muri aziya imibare y'abandura irimo irongera kuzamuka cyane ku buryo buteye impungenge mu bihugu byinshi abaturage ntibishimiye ingamba leta zifata zo gukumira icyorezo zirimo guma mu rugo gufunga ubunywero n'uburiro no kubuza amakoraniro y'abantu benshi ku birebana n'inkingo eshatu zo muri amerika n'uburayi n'ebyiri zo mu bushinwa zirimo kugeragezwa ku rwego rwa gatatu rubanziriza urwa nyuma mbere yo kwemezwa burundu naho urundi rumwe rwo mu burusiya rumaze gutanga icyizere gishimishije mu magerageza yose ariko kugeza ubu abahanga bemeza ko nta rukingo rwa covid cumi n'icyenda ruzatangira gukora muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri leta ya kameruni yatangaje gahunda yo gushishikariza ababyeyi gusubiza abana babo mu mashuri mu duce twari twarigaruriwe n'inyeshyamba edi rwema abahiye inkuru leta irifuza ko amashuri yongera gufungura guhera tariki ya gatanu y'ukwezi gutaha kwa cumi nubwo leta yizeza abaturage ko umutekano umaze kugaruka mu duce twari twarigaruriwe n'inyeshyamba ababyeyi n'abarezi bo bemeza ko igihe kitaragera ngo amashuri abe yakongera gufungura ingabo za leta zatangaje ko zimaze kwigarurira amashuri arenga ijana mu mirwano ikaze yabaye mu mpera z'iki cyumweru yaguyemo inyeshyamba icyenda n'abasirikare b'igihugu minisiteri y'uburezi mu gihugu yatangiye kohereza abakozi bayo mu duce dukoresha icyongereza kugira ngo bakangurire ababyeyi gusubiza abana babo mu mashuri leta ivuga ko abanyeshuri barenga ibihumbi magana ane bakozweho n'ikibazo cy'ifungwa ry'amashuri kubera intambara n'umutekano muke ingabo za leta zivuga ko iminsi n'ishize zaburijemo ibitero by'inyeshyamba ziharanira ubwigenge bw'igice kivuga icyongereza umuvugizi w'izo nyeshyamba kapo daniel yemeje amakuru y'uko bagabweho ibitero yavuze ko bemera ko amashuri y'abikorera afungurwa ariko ko aya leta azakomeza afunzwe hashize hafi imyaka ine amashuri afunzwe muri utwo duce dukoresha icyongereza leta ivuga ko yiteguye gutanga umutekano ku barimu n'abanyeshuri bifuza gutangira amasomo umuryango w'abibumbye uvuga ko intambara hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba imaze guhitana abantu ibihumbi bitatu abasaga ibihumbi magana atanu bakuwe mu byabo barakoze bagenzi banjye batugejeho amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda noneho ni amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika turahera mu burundi mu burundi ikigo parseme uyu munsi cyashyize ahagaragara ubusesenguzi cyakoze ku minsi ijana perezida evariste ndayishimiye amaze ayobora igihugu umuyobozi wacyo impuguke yigenga mu byerekeye ubukungu faustin ndikumana ahanini arashima uburyo leta nshya y'uburundi irimo gushyira mu bikorwa imigambi yiyemeje mu nzego zitandukanye umunyamakuru w'ijwi ry'amerika inayirobi muri kenya eroge wirikaneza arakomeza iyi nkuru mu mwibazo washikirije mu biganiro y'abamenyesha amakuru umuhinga yigenga Faustin Ndikumana yashimye cyane imigambi leta yashize imbere n'ivyivugo vyayo yavuze ko mu minsi ijana ya mbere habonetse ingendo zitari nke nziza harimo kubuza urwaruka rwa CNDD-FDD gukizura no kwakamarira abanyagihugu uguhaca abaryigiturire ugucura impunzi no gushaka kunagura imigenderanire n'amakungu hamwe n'ibindi mu gihe ibyivugo nivyo bitwa yuko mu gifaransa ari fondement philosophique dans gouvernement ivyo vyivugo rero vyaragaragaye bimeze neza ahubwo twe tuje turi leta nkozi leta mvyeyi kingiye bose tugiye hamwe twese hamwe turashoboye ikivugo cyiza cyerekana ko ushaka gushyira abantu hamwe uvuga ati umufuko wose utegereza kuba ufite amafaranga umwana wose utegereza kuronka icyo ufungura umuntu aba yabonye ati ubukene burahari hari ibibazo by'imfungurwa mu bijyanye n'ikiza cya korona ikivugo ndakira sinandura kandi sinanduza icyo kivugo cyari cyo kwerekana yuko iyo ndwara yemewe ko ihari kandi bayihagurukiye ni byiza kuko babona ko bijyanye n'ibibazo igihugu gifise kirashimishije twaragishimye ariko hari ibyanenga ingana cyane cyane mu bijanye no kuzamura ubutunzi Faustin Ndikumana biragaragara yuko ikibazo cy'amafaranga agaciro kiracyari ikibazo kwa kundi nyene nta kirahinduka kandi n'ikibazo kiduhanze burya hanyuma ikindi ni uko tuvuga bijya bya inflation ibiciro ku bidandazwa bya nkenerwa burya inflation uravye no muri statistique za isebu isa niyongereye kubera ugasanga ibiciro byahora kuho mu kwezi kwa gatanu kwa gatandatu muri ibice ugasanga henshi byiyongera ikindi kandi tubona nta bintu vya vy'amainfrastructure binini turabona bitangura vuba tuti iyo tutahitavuga ati haratangwa imigambi nyene mishasha bariko barubaka ibintu binini binini hanyuma ikindi ni uko tutarabona neza politike leta ishaka kugirana n'amashyirahamwe yigenga canke n'imigambi d'opposition ukundi baravuga yuko mu nyuma y'amatera heza hama hari umukuru wa opposition aba aravugira abashinga amateka bafise le chef de l'opposition atekereza kandi akabaho n'ibimuraba n'amategeko amugenga n'ivyo bamuha ku mashyirahamwe ijyanye n'aho twumvise inkingi birahagaritse kwagereya amashasha ibyo byose ni ibintu tutarabona neza kandi twaba twifuza ko icyo kintu nacyo bugishikira kuko amashyirahamwe yigenga arafite akamaro mu gihugu icyo ari cyo cyose ndi ku mana hanura leta kumenya aho gutangaza imigambi byonyine bidahagije ni ukumenya ko leta nayo ifise iyi migambi myiza hama hariho abantu baje bamwe bashaka kuyiburizamo icyo bita mentalite antireforme mu gifaransa kuko bavuga ati bije kubakura amata mu kanwa ku nyungu zabo kandi bakagira ingufu zose ntibije mu ngiro birasaba rero ingufu zidasanzwe leta ibwiza gushika aho itangura guhana kugira ibyo yifuza ku bantu bihinduke ikindi nicyo twita approach tekinike ishyigikira imigambi umugambi ubuzahanwe utegeza kurondera abahinga baza barawutosora kugira mu kuja mu ngiro mu by'ubuhinga ushoboke ikindi ni servitere guvernementale nshasha mutegeza kwiga neza kugira ibi by'amaminisiteri agiye araja hamwe ntibicereze ibintu ni ukuciga neza bakaraba ndetse bashitse igihe bagasanga hariho ibitagikunda bashobora no kubihindura ikindi rero ni ikinyene c'uko by'amashyirahamwe ari abashobora guterera kumva yuko yuko abo bose bari mu gihugu bashobora kugira icyo baterereye amatora yaheze burya leta itegereza guca ishyira abantu hamwe nyine baba batavugana mu migambwe amashyirahamwe yigenga ibyo byiyumviro byose irabikeneye kuko ntawe wifata mu kanigo ngo ufate ingingo ku ngufu uwo mugabo ishyirahamwe pakisitani yari arongoye ryahagaritswe na leta aheze umwaka urenga asanga n'igigongo cy'agateganyo cyotangwa ku barundi bahunze bafite ibyo bagirizwa kugira ngo baze kubaka igihugu zingaze ko twari ko turagira aho leta yofasha gusubira guhuza abarundi bakabona yuko kenshi tuba turiko turapfubusa tumaze kuganira kenshi abarundi leta vyeyo tidikazogirako kigoro bose batashe ni inyungu ku burundi nico jewe nibaza co dutuma dutangura kugira inguvu nshasha twagiye turabona muri kahise hose kugira amahoro ashobore kuboneka n'amamunisi provisoire yashobora gutangwa kugira abantu batahe iyo twebwe abarundi nyene turakwiye kwiyegeranya tugasubiza hamwe bizodukiza gusumba naho bizokiza kandi n'umukuru w'igihugu akaba yahamagariye abarundi gutaha hari imigwadaho icizere evariste ndayishimiye yabigarutseko mu kiganiro ciwe ca mbere yahaye abanyagihugu n'itangazamakuru ku munsi wa gatanu uheze abantu babimenye ko guhemukira umuvyeyi ari ubuhemu bubi ari umuvumo nta muntu n'umwe agira ibiganiro n'ubutungane ubutungane butunganiriza umuntu yahuye n'icaha wakoze ntibutunganiriza uwakoze icaha nibaba bavuga ngo turafise ibihugu bidukingira ngo ni ibihugu vyigenga vyishira bikizana ego nivyo ntibabe bishima icara bamenye yuko impera n'imperuka bazoja imbere butungane none ko rutazohera urubanza ivyo bakoze barindiriye ngo haze haze kumenya ukuri rukorekurane bijya ni vyaheranye n'irya tariki naho hobe hera imyaka ijana urubanza niho ruri ijwi rya amerika ryashatse kumenya uko leta y'uburundi yakiriye umwihwezo maze rihamagara kuri telefone umuvugizi wayo prosper ntaurwamiye yishyuye muri makati ntaco tubivugako eroje urikaneza ijwi rya amerika abana bafite munsi y'imyaka cumi n'umunani y'amavuko ba mu nkambi ya nyarugusu muri tanzania bugarijwe n'ibibazo bitandukanye harimo gukoreshwa imirimo y'ingufu bamwe barimo guta amashuri kubera akazi karenze urugero no kubura ibyangombwa bakeneye mu buzima umunyamakuru ijwi rya amerika muri tanzania james jovin yagiye mu nkambi ya nyarugusu adutegurira inkuru ikurikira ahaboneka abana bakoreshwa ibikorwa by'inguvu mu nkambi ya nyarugusu ni cyane cyane aho bimba amatafari gushomba inkwi mu mashyamba no kwiremeka ibintu mu isoko henshi uharenganye usanga abana bariko barimba bongera biremeka ibumba kujya aho bafyaturira mu nzira naho usanga abana biremetse imizigo y'inkwi barenze mu isoko naho abana ni benshi ukibaza umwanya wo bigira ko uwo ari wo kimwe mu bituma abana mu nkambi bajya gukora ibikorwa bisaba inguvu ni kubera ababyeyi babo batabitayeho kandi babagaburira ibiribwa bike bigatuma biyumvira kujya gushaka amafaranga kugira bigurire ico rirenza aba ni bamwe mu bavyeyi bo mu nkambi ya nyarugusu bahaye ikiganiro ijwi rya amerika ibintu maze kubona dufate bijanye nk'ihohoterwa ry'abana umwana arashobora gukubitwa agafatwa nabi hama abandi nabo ugaca usanga babakoresha nk'ibikorwa by'inguvu gufyatura ni kuvuga yuko jewe namaze kubona abavyeyi benshi iyo abavyeyi benshi iyo bahishije nk'ibiribwa urasanga abana babakumira bakabara utwurya dukeyi abana bakarati e mama ntiduhaze wa muvyeyi agacatora inkoni kugira ngo abongere ibiribwa agaca bakubita ivyo ni vyaje maze kwibonera n'amaso yiwanje ugasanga umuvyeyi aranka kuza gusenya mu ipori agafata umwana w'imyaka cumi ngo genda gusenya ivyo nimaze kubona yuko abana banyanyaswa n'abavyeyi nyarugusu ugasanga hageze ifyatura ry'amatafari umumama yigiriye mu kirabo akabwira abana ngo genda mufyature ngo amatafari amajana atanu ivyo ndamaze kubona yuko abana barenganywa inyarugusu abo bana bakoreshwa ibikorwa ibikorwa bibarenze benshi n'abataye amashuri abavyeyi bavuga yuko kubura amakaye n'ibindi bikoresho vya nkenerwa ku ishuri ari kimwe mu bibazo bituma abana babo bata amashuri kuja gushaka akazi ntibyoroshe gose kuko turavye nk'ivyambagwa ndabona yuko umengo nticoroha vrema kuko usanga abana bagenda ku ishuri ugasanga baguma muri ka kambaro kamwe ka kandi nyene urumva bagashika nyene kavumbagaye hanyuma mu nyuma naho ugasanga umuntu aranakenye n'isabuni ryo kukamesura nyagahuzu rero urumva ugasanga rero ntitworoherwa kuko urabona ntaho umuntu atarukira ntaho umuntu aja hirya hino hino ngo umuntu arondere ico yokwifashisha Eh, nizo ngorane duhura nazo kweli umwe mu bana yemeye guha ikiganiro ry'amerika avuga yuko ubuzima bubi no kutagira abavyeyi ni kimwe mu bituma bemera gukoreshwa akazi k'inguvu ubuzima bwanje kweri buragumye kubera ntaco nifashije nta na kimwe nifashije umanye rero uko nyene n'amashuri nkagiraho nkifuza ku- ku- kuyaheba kubera ata- ubuzima takuntu ibibazo nkunda guhura navyo nuko ata kintu ndonka aho nk'impuzu nk'iki ugasanga biragu- biragumye kuzironka kubera twe tudafise abavyeyi nawe wifitiye basi ukabona umwe baramuguriye impuzu nk'umubanyi aha nawe ukavuga ati none jewe nka mama arihe aho papa angurira izo mpuzu nawe ugaca ugaca usigara mu bibazo kubw'izo mpamvu ishyirahamwe riharanira agateka k'abana mu nkambi ya nyarugusu save the children ritanga impanuro n'inyigisho ku bavyeyi kugira bamenye indero nziza basabwa kurera abana babo n'uburenganzira bwotuma abana batiyumvira kujya gushaka akazi aho kujya kwiga aba ni bamwe mu bambasaderi b'iryo shyirahamwe kuri mikoro z'ijwi ry'amerika wege ico tubahanura turaberekeza ati umwana naho yoba yagize nte urashobora kumuhanura muga ntukoreshe dufate nk'ukumuturira ni ukuvuga- ni ukuvuga ubugize nabi hama rero mu gihe duhaye impanuro abo bavyeyi mu gihe binaniranye naho uwo muvyeyi akananirana kumva izo mpanuro natwe hariho ahandi duca tugira nte uwo muvyeyi duca dutanga raporo hama bagaca bamenya uburyo bamugenza hama n'uwo mwana bagaca bamenya uburyo bamuvuza uburyo uwo mwana ashobora kugira amagara meza twabonye yuko umwana afite uburenganzira bwo kwiga uburenganzira bwo gukora ibyo ashoboye uburenganzira bwo gukina n'abandi bana uburenganzira bwo kurya e, mu gihe abo bana batumvira abavyeyi turagira tukavugana n'abavyeyi b'abo bana n'abo bana tukabebereka tukabahanura ko bakwiye kubaha abavyeyi babo abavyeyi nabo bagakunda abana babo kugira n'abana nabo babakunde ishyirahamwe save the children ribona yuko abavyeyi mu nkambi za nduta nyarugusu na mutenderi bakwiye kumenya yuko ibikorwa vy'inguvu bitinyiza agateka k'umwana bikamwicira n'akazoza mu nkambi y'impunzi z'abarundi nyarugusu james jovini ku bw'ijwi ry'amerika muri iki cyumweru gishize abahanga bigenga bashinzwe amatohoza ku burundi bagejeje raporo yabo ku kanama k'uburenganzira bwa muntu k'umuryango w'abibumbye kabatumye aka kanama kari gateraniye mu ikoraniro ryako rya mirongo ine na gatanu i geneve mu busuwisi raporo ivuga ko guhohotera uburenganzira bwa muntu bitigeze bihagarara mu burundi leta y'u burundi yahise yamaganira kure ivuga ko yuzuye ibinyoma gusa mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu frederic nkundikije perezida sylvestre ntibantunganya wigeze kuyobora uburundi we avuga ko abantu bakwiye gutandukanya icyatsi n'uruhu aravuga uko yakiriye raporo ya onu jewe ndavyumviriza nkabikurikira mugabo cane cane kugira ngo nkwishure mfatira kuvyo mbona kuvyo mbamwo ngaha i burundi aho ndi ngafatira kandi ko ntari ko atari bujumbura gusa umuntu agira ati ndamenya no mu gihugu hagati turajayo tukavugana n'abantu ica mbere novuga ni uko wumvirije ingene bamwe babivuga womengo igihugu c'uburundi kiriko kirasha ariko haba namba mu burundi hariho amahoro ica kabiri urashobora kwibaza uti mbega none kuvuga gutyo biva kubera kuko kuri ubu badakoza ikirenge cabo ngaha i burundi ariko naho nyene urashobora kugira uti amakuru barafise abayabaha mugabo igihambaye jewe ni uko uriko uravuga ibintu vyerekeye agateka ka muntu utegerezwa kubivuga ushingiye koko ku makuru y'ukuri watohoje neza kandi cane cane wize neza kuko ugiye gufata gusa nk'ibiharuro ugashira ngaho utaravye iki canke kiriya icagitumye uba uriko uratanga inguru aho kuba inkuru ifasha ari inkuru iyobeza kuko nk'ubu ubu ubuze ubwicanyi hanyuma ukabangatiranya abicana bapfa ukubana mu miryango ukubana hagati y'umugabo n'umugore ukubana hagati y'abantu bafite amatongo bashobora gupfa ukubana gushobora gufatira kandi mbere no ku bundi busuma hanyuma hagashobora kuba n'ubwicanyi bashaka bufatiye no ku bandi baba babipanze ukundi ibyo byose ugapfa kuvuga gutyo utabitandukanije urumva yuko inkuru uba utanze iba itariyo jewe rero ku bwanje ndibaza yuko uyu munsi uburundi atari kubufata nk'igihugu nk'uko uvuze babivuga cyo gutererana ahubwo ari igihugu cyo gushyigikira kigenda gitera intambwe muri ivyo bibazo nkagira nti rero uri umugwi ujeje ukora ivyo hagati y'aka muntu ntiwoza kuvuga ngo mu burundi hagati y'aka muntu ndi kubahirizwa haba namba uri kuraca kubiri n'ibintu abantu babona neza ijoro n'umutaga mu gihugu egome ibiri muri iyo raporo perezida ntibantunganya byarashikirijwe kandi n'andi mashyirahamwe arenga mirongo ine n'atatu arimo amashyirahamwe mpuzamakungu eka n'amashyirahamwe arongowe n'abarundi ikintu mwibaza coba kiri inyuma y'ayo maraporo niki sindabizi ikibi mataco nzisize sinokobesha mugabo kandi iyo umuntu atanze inkuru hamwe ugasanga iyo nkuru ntifise ifatiro rishemeye ikiba kiri inyuma coco jeno bahuti kikaba ari ciza kuko ahandi wovuga ibintu uko biri rero ndibaza yuko igihambaye atari ukwaba umuntu agira ngo mu burundi birasha kandi atari uko bimeze ahubwo ari ukuraba ingene uburundi bwoshigikirwa muri kino gihe ahubwo ibyo abo bantu bavuga bikaba umugani koko bikaba umugani kuri bo bikaba umugani no mu buzima bwa misi yose bw'igihugu cyacu c'uburundi dukeneye yuko abantu bafata uburundi uko buri badafata uburundi uko bipfuza kubera kuri ubu ibiharuro byabo bafata uburundi uko buri bafata uburundi kandi uko abarundi babubona uko abarundi babwipfuza ntibafate uko kuri ubu akagwi aka bashobora kuba bafitaniye imigenderanire yoroshe kavuga aho kuraba ibyo abarundi bo nyene bavuga icyo gihe nicyo nipfuza n'ahandi kuba kurwanira hagati y'aka muntu kuba kurwanira ibindi bintu kuri ubu mbere bishobora gusanga ejo biteye kubiri n'agati y'aka muntu ziheze hari ibitero byakozwe n'umurwi uvuga ko uriko ushaka kugarukana demokarasi eka n'iyubahirizwa ry'agati y'akazamuntu umurwi witwa rede tabara waratangaje ku mugaragaro ko ugiye gutangura ibitero kubera intwaro ihari atari intwaro irangwamo demokarasi ivyatangajwe n'uyu murwi vyo vyo mubivuga ko iki ibitero uyu murwi wakoze mu misi iheze mubivuga ko iki urumva kino gihugu haraheze imyaka igiye gushika mirongo itandatu tubona hagenda haravuka imigwi aha canke hariya kugira ngo igiye guharanira ibya politike ibicishije mu nguvu bicishije mu ntambara icyo twabonye ni uko bivuna abenegihugu bivuna uburundi bitwara abantu urashobora kugenda udondagura ufatiye ku mugwi uyu n'uyu sinza kudondagura umugwi wose icyo ubona ni uko naho nyene uca usanga nabo bagira uruhare ahubwo mu kubangamira ka muntu kuko barica abantu nabo nyine canke bigatuma nabo bahanganye nabo nyine bica urumva rero uri kuravuga ivy'agatara ka muntu ababo bangamira nk'abo nabo nyene uteza kubavuga utabavuze nta handi uvuga ntihaba hariya kindi kintu rero kiri inyuma uyu muntu abivuga bakurikira araheze imyaka itari mike mutahutse muvuye mu gihugu cy'ububirigi aho mwari mwahungiye muri iki gihe abanyapolitiki batari bake bahurikiye mu migambo itandukanye harimo nuna n'isinared baracari hanze y'igihugu mu burundi hifashe gute ku munyapolitike iyo bashaka gutahuka ugiye kumbaza erega n'igihe ibyo vy'uko mu birigi vyashika wewe naragusiguriye ingene vyashitse jesi nari nagiye mu birigi mpunze nari nagiye mfise ibikorwa binjanye ubwo usanga hari ingorane zitamvuye ko mugabo nyuma natoreye umuti hanyuma koko jendi mu burundi maze imyaka itanu jewe n'ukuri aho mbi bujumbura ni ahantu hantu bashobora kubona bujumbura nka hose kandi kira noneho n'amaso ndayafise n'amatwi ndayafise ndabona yuko igihugu cahindutse rwose muri byo byerekeye agati ka muntu urabona yuko ushobora kuja mu mpande zose z'igihugu atangorane ndamaze kuja mu ntara nyinshi haba hagati mu gihugu haba mu ntara ziri kure za kirundo za muyinga za ngozi za hehe urasanga hose ari ngendwa ari ngendwa ijoro n'umutaga mbere urashobora no kuva i bujumbura mu masaha moya saa mbiri y'ijoro ukagenda ugaca igitega cyo kimwe ukaba igitega mu mas- masaha nk'ayo ukaza ugashika i bujumbura atangorane urumva rero yuko aho kwano abantu bavuga ngo ibintu ntibitera imbere nukura ivyateye imbere bikaba nivyo abantu bavuga ati cane cane hanyuma hari ikigoranye aho kwama bashaka kwe bashaka kumengo kibico kibi kibaho kija hejuru bakarondera ahubwo icotuma umuntu wese afise uruhara bigenda bihinduka neza uyu munsi amatwi adasumira hariho ibikorwa byo gusozera urugendo mu gihugu cyose urumuri rw'amahoro ibyo bikorwa mwarabikurikiranye biriko bigenda gute ibyo bikorwa vyerekana iki Eh, nari nagiye igihe bavyugurura Eh, mugabo urabona yuko urumuri rw'amahoro eh, rufise umugwi ubitegura hanyuma kandi hakaba n'abantu mu nzego z'igihugu haba ku rwego rw'igihugu nyene canke ku rwego rw'intara bagenda babigiramwo uruhara urabona yuko ari urumuri ruhuza abantu kandi urabona ko ari urumuri rutembera mu gihugu cose rutembera mu gihugu cose je ndibaza yuko nk'uko numvise umukuru w'igihugu abivuga ati rumukire abarundi mu mico yabo ndibaza ko ico ciyumvira nyamukuru twogumana yuko rwomurikira abantu mu mitima imitima y'uko igihugu gukunda igihugu imitima y'uko kwigorera igihugu imitima y'ukorera igihugu imitima atari yo kwaba umuntu arondera mu gihugu ikintu kiva ngo ibintu bigenda ukamenya ngo nico cotuma nico cerekana ubuzima bwiwe ahubwo imitima ikorekana ko igihugu cafashe inzira nziza mu kugenda gikosora ingorane cagiye gicamwo mu myaka iheze haraheze nk'amezi atatu leta nshasha ibonetse mu rundi ibintu mushima n'ibihe ibintu muba mutarashima cane rwose canke ibintu bishobora kuba bigikeneye kunagurwa ni nk'ibi icya mbere cyo kuvuga buriya ni uko ubu ubu amatora yabaye hakaboneka inzego zishasha z'igihugu hakaboneka umukuru w'igihugu mushasha erega buriya ndibaza yuko ari ikintu cya mbere nyamukuru kuko urazi yuko amajambo menshi yavuzwe yari ari ku byerekeye ikiringo cy'umukuru w'igihugu wari ahari nyakwigendera petero nkurunziza hari abantu bagira ngo ntazorekura ubwa mbere hoho yari yarekuye hanyuma abarundi bararonka umwanya baratora umukuru w'igihugu mushasha icya kabiri uyu mukuru w'igihugu mushasha amaze kuboneka jewe hari ibintu nokwita yuko mbona yuko ari ivyo gushigikira ni iki gishingiye ku kumviriza abantu ku kuvugana n'abantu bwabaye ubwa mbere harahize imyaka cumi n'itanu umukuru w'igihugu ahura n'abarongoye imigambwe kandi yavuze yuko agiye kubigira ingendo yarahuye kandi n'abarongoye amashengero na cane cane ekleziya katolika mu myaka iheze babona yuko guhura gutyo bitari vyoroshe yarahuye kandi n'abagwizatunga na twebwe abahoze barongoye igihugu turi nk'aha mu burundi yaratwakiriye ukabona yuko ashaka kugira iyo ngendo yo kumviriza abandi ingendo yoranga ubutegetsi bwiwe iyo rero n'ingendo yo gushigikira ikabandanya kuko buriya mu kirundi nje ndabanda bivuga umuntu aguhaye ijambo aba akubashe umuntu akuye ijambo nawe buriya aba akwishe e, icya kabiri rero hariho amajambo hariho n'ibindi bigenda bivugwa na cane cane ibyo kurwanya ba kaboko e, yarabishigikiye ko ibi vyo ku- vyo kwitaho akazi kugwaruka yarabishimikiye ko urabona ko haherutse kuba mbere n'urusasuma kugwaruka rudafise akazi hasigaye kubona gusa mu minsi iri imbere imigambi izoja imbere kugira ngo ifashe urwo rwaruka guhangana n'ico kibazo hanyuma rero jewe ari iminsi ijana sinoza kugira ngo mbega novuga ibimeze gute nogira nti ahubwo umukuru w'igihugu ubutegetsi bushasha bubandanye muri iyo nzira nziza y'ukumviriza bubandanye muri iyo nzira nziza y'ukurabaho hose hari ibyagiye bigorana mu gihugu bagende bahagorora bizoshobora rero gutuma umuntu ashobora kugira icyumviro gitomoye neza nawe ugiye gufata iminsi mirongo itatu yonyine gufatira iyi minsi ijana kuri yonyine gufatira kuri iyo waba usanga wihenze ugasanga mbere aho gutuma ibintu inshuti z'ijwi rya amerika ni kuri ikiganiro dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimiye cyane mwese kuba mwateze amatwi nshimiye na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro aho baherereye hose mu ngo zabo n'abari ku buhanga bw'ibyuma badufashije kubibagezaho fasire gebeho niwe wegeranyije amajwi ibiganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeho tubifuriza amahoro n'amahirwe aho muri hose kandi mu byo mukora byose mukomeza kandi kubahiriza ingamba zafatiwe guhangana n'icyorezo cya virusi ya korona